ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
mu burundi umukuru w'umugambwe cnr hariyamiriza bamwe mu bakuru b'imigambwe biyitira umugambwe wiwe bakoresheje amwe mu maradiyo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru agatogwasa asaba abo banyepolitike guhagarika iyo ngendo ahubwo bakavuga imigambi bafitiye abanyagihugu ni inkuru y'ijwi rya amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo tuyisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru umukuru w'umugambwe senere yagarutse ku turorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganiranira tubandanya kwibonekeza mu gihugu agatogo asagaruka ku burorero bwa hafi mu buraruko bw'igihugu aho mbere hari n'abanywanyi ba senere bahasize ubuzima ndagenda babwire yuko ku munsi w'imana uheze hariya muri komine maranga twarashinguye umuntu yapfuye azize amahiri akubiswe n'imbonerakure hirya y'ejo ku munsi wa gatatu muri komine gashikano twarahambye iyindi nyankamugayo yatemaguwe ku munsi w'imana abantu bavuye inyamurenza hari umuntu murumva ngo yishwe na seneri amaperemanase yacu bigwa babomora baturira bagira gute ibyo hari ibyo murumva seneri yagiriye uwundi muganga nibaza rero yuko abotindwa n'abakora ibikorwa nka mwene ibyo kuko bagaragaza ububisha bagaragaza ingimba ivyo navyo iwacu twavuze tuti cira imoso ikindi umushingamateka gatongwasa yiyamiriza n'abanyepolitike bamwe bamwe bihaye ingendo yo gutyoza umugambi warawungoye ivyo bikabonekera ku maradiyo amwe amwe nk'uko uwasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka abishikiriza umushingamateka gwasa akavuga ko abakora ivyo ari abadafise imigambi y'iterambere bashikiriza abanyagihugu avuze ati babivuze ku bimenyeshamakuru ibihe ejo ngo ikiganiro akabirya bariyamamuye ejo bundi kuri radiyo televiziyo nasiyonari cyarashyitse mugabo muri ibyo byose igiteye agahinda ni uko ari abantu batigira batera intambwe ngo begere imbere ibyo mugabo twe nta ngorane bidutera si bo batumye tujya ku rubuga rwa politiki ibyo gutyozanya ku maradiyo biriyamirizwa kandi n'ikegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye radiyo isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi aho iyo radiyo iri mu ndwi yo guhimbaza imyaka cumi n'indwi imaze isamirana gastos ndimwo hari icyo yasavye amaradiyo n'ibinyamakuru ni uko atawosubira guha ijambo abanyepolitike batyoza abandi umunyamugambwe aza ngaha akavuga uwundi mugambwe muzomwaka ijambo umuntu wese ndamaze kubona benshi umuntu ariko arashikiza ijambo avuga uwundi hakuvuga we ibyo agiye gukora no gukorera igihugu bisumba ibyo uwundi yakoze akavuga ati naka naka naka naka ibyo ntibazitera akamo yuko abantu nk'abo ngo bakosora mukababwira imbere y'uko ikiganiro gitangura y'uko bo kwifokariza cyane ku byo bagiye gukorera abarundi bokwifuriza cyane ku byo bagiye guhindura mu burundi hajya ugiye ukavuga ati naka naka naka uri kuratukana cyangwa uri kuracyozana vuga ibyawe ugiye gukora hanyuma ubundi nawe avuga ibyiwe bahiganishwe ibyo migambi bagiye gukorera abarundi ibyo ni byo byiza twifuza cyane cyane tukagabisha abo bose bamaze iminsi bakwiragiza amajambo y'iterabwoba cyane cyane yo gucanishamo abarundi umuntu wese uri kurafata ukavungika amajambo atyoza canke atuma abarundi basubiranamwo twashizeho umugwi ugiye kubiraba wowe wese ashobora gusubiza inyuma uyu mugambi w'amahoro tumazemo imyaka ine turiko turaronderera leta ntizomwihanganira na gatoya sabacisha gusa amakuru yo gutyoza ku maradiyo n'imbonesha kure bagabishwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ibihano bigiye gufatigwa kandi abakoresha n'iyindi mihora nka WhatsApp nk'uko bivugwa na Gastos Ndimwo tukagabisha abo bamaze iminsi bakwiragiza e, ivyo mu buhinga ngurukanabumenyi batuka abantu ugasanga mbere n'abantu bakagenda bakifata amajwi bakarungika ngo n'abamenyesha makuru bamwe bababaza tugiye gushaho inzego zigiye kubahana bimwe by'akarorero kugira ngo twebwe ibyo twemereye abarundi tugitangura kino kiringo tubashikane ku ntwaro nziza intwaro ya demokarasi aho umurundi wese agiye kwitorera uzomutwara mu mahoro n'umutekano ibyo kandi turashimira muri makuru kuko muradufasha gutanga izo mpanuro dutanga muri leta eh, twebwe natwe tukaba nicyo gito twaje ngaha kugira tubereke yuko tubashigikiye mubandanye musamirana mu gihugu mwigisha urukundo mwigisha amahoro mwigisha kubana neza cyane rwose ku bimaze iminsi bica ku maradiyo amwe amwe biryoza umugambwe senel agatogwasa awurongoye avuga ko nibyaba ngombwa agiye kwitura ayo maradiyo kugira nawe agire icyo avuze ku byashyikirijwe inama ku iyubahirizwa ry'amasezerano agamije gukuraho icyuka kibi kiri hagati y'u rwanda n'ubuganda yategerezwa kubera i kampala ku wa mbere w'indwiza ntikibaye u rwanda rwandikiye ubuganda rusaba ko iyo nama yokwimugwa ku yindi tariki itaramenyekana mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga ambasaderi olivier nduhungirehe yemeje ko iyo nama yungurujwe bisabwe n'igihugu cy'u rwanda nibyo twaranditse twandikira guverinoma ya repubulika ya uganda tubasaba gusubika iyi nama kubera ko bamwe mu bari kujya kampala muri delegation zacu itari kuboneka uwo munsi kubera inshingano bazagira kuri iyo tariki tukaba twarasabye guverinoma ya uganda gushaka indi tariki twakumvikanaho iyo nama yateraniraho hari abashobora kubifata nk'aho u rwanda rusa nk'aho rutagishaka kujya muri izo nama oya ntabwo ari byo maze kukubwira kuko nakubwiye yuko twasabye yuko inama yigizwayo kubera ko hari abagize delegasiyo y'u rwanda batari kuboneka uwo munsi kubera izindi nshingano ubwo mwagiraga inama ya mbere hari ibyo mwari mwumvikanye ko mugiye gushyira mu bikorwa ah, ari nabyo bizategura inama ikurikira ese hari cyahindutse kuva mukoze iyo nama ya mbere cyane cyane mu bijyanye n'ibyo mwifuzaga ko bishyirwa mu bikorwa ikigaragara ni uko nta cyahindutse kigaragara ahubwo hari ibyagiye ahubwo bitegera kurushaho rero kuva ah, amasezerano ya rwanda sinye hashize amezi ane n'inama ya kigali yabaye hashize amezi abiri nta kintu kigaragaza ah, ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo kubiyemo wari uvuze ko ah, kuva iriya nama ya mbere ibintu ahubwo byarushijeho kuba bibi Ah, waduha nk'ingero si ngombwa eh, gutanga ingero ariko icyo nakubwira ni uko byarushijeho kudogera ari ibijyanye no gushyigikira eh, imitwe yitwaje intwari rwa- mu rwanda ndetse n'ibi twise hostile propaganda ni ukuvuga gukoresha ibinyamakuru mu kurwanya eh, leta y'u rwanda icyo u rwanda rwifuza mbere y'uko ah, leta ya uganda ibaha indi tariki kuba cyakozwe kugira ngo mujye muri iyo nama munyuzwe n'iki twebwe eh, twasabye guverinoma ya uganda kugira indi tariki eh, twakumvikanaho abantu twese twaba duhari Eh, iyo tariki nibayiduha twe tuzitabira iyo nama hanyuma tuganire mu gushyir- gushyira mu bikorwa amasezerano ya ya rwanda ibyo nibyo twasabye Eh, aho muri- muri eh, iyo nama rero niho tuzaganira ku bibazo eh, bihari byo kutubahiriza eh, ibya- ibyaganiriweho i rwanda ndetse na kigali ambasaderi olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
nongere ndabahe ikaze tubahere mu by'ubutungane mu burundi aho umuhungu alonse ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe frodebu utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari nawe aheruka gutorwa nk'umukandida w'uwo mugambwe mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura inyuma y'indwi yari amaze ahagaritswe akurikiranwa ku caha c'ubwicanyi bwahatswe guhitana umukuru wa zone muyira komini kanyosha intara ya bujumbura turi mu burengero bw'uburundi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eloge wirika neza i nairobi muri kenya Lambert Bibonimana umuhungu wa Leon Sengendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu uri mu itavuganwe n'ubutegetsi yashikanywe mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba ku munsi wa gatatu w'iyindwi aya makuru yemezwa na Samuvyara uwo musore yiga muri imwe mu makaminuza yigenga yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yafashwe ku itariki ya ndwi uku kwezi agitabwa muri yompi umuryango n'ababonye afatwa bavuze ko hasa n'uwanyurujwe imodokari ifise ibiyo bituma abicaye imbere muri yo bataboneka yamutegerereye hafi y'imuhira muri karitiye ya Kiriri zone Rohero muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura abari muri yo baciye bamuriza ubutarariye abavyeyi bagerageje kumuhamagara mugabo bari bamufashe bacamwaka telefone mu nyuma vyavuzwe ko yari yahagaritswe n'abakozi b'iperereza inyuma y'umunsi umwe yahavuye asangwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri meri ya bujumbura leonse ngendakumana asigura ko umuhungu wiwe n'abandi bantu bafunganywe batarigera babazwa n'umucamanza canke inyamiramabi ngo bamenyeshwe icaha vy'ukuri bakurikiranwako abo bose bariko bafatwa daboro nta n'umwe bagira none bariko batubagirira dosiye n'abagabo bose abo bose bari ku ntuzi babatwaye ata dosiye batumvirijwe na rimwe babatwaye uko hari n'abari bamaze nka nk'amayinga abiri iyo banafata bakazana nk'uko procedure uko prosedure bitegekanya iyo bazana convocation bakamufata canke mandatare ariko umuntu banyuruje uko nyene kugeza ubu nta information n'imwe yemana y'abamufashe dufite kubwira ni hajya babaza umuntu bamubaje gusa ati ayo manama yo kuza kwica shido zone mwaya yakorera nicyo kibazo cyonyine bamubaza bamufasha kugeza n'ubu nta kindi bamubaza bwana ngendakumana aherutse gutorwa nk'umukandida w'umugambwe wiwe mu matora ya perezida y'umwaka uza yemeza ko ifatwa n'ifungwa ry'umuhungu wiwe bihagaze ku mvo za politike ariko uwo mugabo yamye ari mu batavuganwa n'ubutegetsi bwa sendedefudede amenyesha ko bitamuca intege agereranije n'ivyo yabonye muri kahise yaciye mu bintu byinshi bituma gufungaho kandi ntikewe ubutegetsi ari guhungabana n'indi gihe nahora banjira urubanza ndi perezida rasambe rwa jenoside abona ari guhungabana nabi ibizohera ibi ni ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bwarushe nabwo nyine kuja mu bana bwarushe umusore Lambert Bimonimana yagirijwe ko ari mubanywanyi w'umugambwe senere wa Gaston Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi bateguye kwica umukuru wa zone muyira kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi uyu mwaka ubu yacitse ku icumu nyuma yo kuraswa n'abantu bataramenyekana muri iyo zone ya komine kanyosha mu ntara ya bujumbura ku birometero bikeya hafi y'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ngenda ku mana asigura ko kwitirira umuhungu wiwe ko umunywanyi wa senere ari imvi idafashe kuko atigeze aba umunywanyi w'uwo mugambwe kuva umukuru wa zone muhira haswe kuzimanganizwa ubuzima indongozi za senere zemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe baba ba mirongo itatu bamaze gutabwa muri yompi bikekwa kuba baragize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi eroje burikaneza ijwi rya amerika Eroje wirika neza urakenuye mu Rwanda naho umuryango w'umuhisi ya Sinapol Rwigara uratabaza uvuga ko abakozi b'igisagara ca Kigali baraye barazitira ikibanza umuryango ufise muri quartier yitwa Kiyovu avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza umucance wa Asinapol ariwe Adeline Rwigara yabanje kumusobanurira uko ikibazo giteye ibibazo by'amasambu n'amapariseri n'ibintu byacu byose bira ni bimaze igihe kinini cyane kuva n'umutware wanjye akiriho nk'uko twagiye tubivuga ariko hari ikibanza kimwe icyo ngicyo bakimara kumwica bahise bagitwara kiri hano mu kiyovu hano hafi yacu rwose haruguru ya peyaje ni ikibanza kinini hari ukuntu twari dufite ibibanza byinshi cyane mu kiyovu no hepfo yaho ariko aho hose bagerageje kuhadutwara ubwo rero iby'ejo bundi icyo ngicyo noneho cyateye ikibazo uyu munsi gikomeye n'ubundi bamaze kumwica icyo bahise bagitwara byumvikane neza mu gihugu kigendera ku mategeko abantu bahita batwara ikibanza cyanditse ku muntu gifite nimero ya kadasiteri bakakimutwara ibyo bibaho ubuse n'ibindi byose ko babitwaye barabitwara cyane burya bakimara kumwica twagiye tubona ibintu umuntu atabona uko avuga barabitwara ubu hari ikintu na kimwe kiri mu maboko yacu ibintu byose ntibabifite inganda ntibazifite noneho rero dukomereze kuri icyo kibanza uvuga uti noneho byakomeye icyo kibanza byagenze gute ubwo nyuma twarakiburanye twarakiburanye nk'uko twaburanye n'izindi zose bikanga ariko icyo byitwa suwadiza ko dutsinze noneho ejo bundi rero bashyizeho itangazo y'uko ngo abantu bafite ngo ibibanza ngo mu mujyi ngo bitumaze amezi atatu bitubatswe ngo leta igiye kubitwara ibyubake pahetiri ko ariko itangazo ryaciye ku maradiyo hashize nk'iminsi ibiri natangajwe nuko hari umuntu wambwiye ati kandi ibyo bibanza bavuga ni ibyo kwa rwigara uretse si uwo muntu wakubwiye ko ibyo bibanza ari ibyanyu wigeze ubona hari igikorwa gikorerwamo hari umuntu waje akakubakira mu isambu ntawe nabonye ahubwo uyu mugoroba nicyo nshaka kubabwira uyu mugoroba rero baje bara- baratangira ubu mvuyeyo nsanze amabati bayarunze aho nsanze bariho bacukura ngo bashaka kukizitira ngo eh, ngo ni umujyi bari ab'umujyi wa kigali bahari n'abakozi ndababaza bati tugiye kurara dukora kugeza mu gitondo turarara tubirangije umupolisi ndetse yavuye peyaje araza aza kubi- gutesha baramubwira bati byihorera itegeko ryavuye muri perezidansi nuko ubwo nariho mbabwira ntese aha hantu muzi ko ari aho kwa rwigara ntigende madamu rwigara ngo iyi ngo turakuzi ngo ariko ngo natwe nta mategeko turiho ntabwo ari twe ubwo urashaka kumbwira yuko urashaka kumbwira yuko ikibanza cyawe hari abantu baraye bacyubaka ku buryo muri iki gitondo abantu basanga uruzitiro ruhari cyafashwe cyane rwose barasanga uruzitiro ruhari rwa- cyafashwe bashyizeho na bya byapa byabo ni nacyo gituma barara bakora nyine icyo ngicyo ariko muri iki gihe gishize twaratsinze turagifite none rero madamu adeline rwigara icyo gihugu gifite abayobozi ukwiye kwitabaza nta muyobozi n'umwe wahamagaye ngo umubwire uti ndishinganye nshinganye n'ibintu byanjye dore ibintu birimo binkorerwa kandi na kiriya kibanza naragitsindiye icyo kibanza kuba gitsindiye kikaba ari icyawe niki kikubuza kubabwira uti nyamuneka nimutabare ikibanza cyanjye ukamera nk'abandi baturage ndetse nibiba ngombwa witabaze njya mbona mu manama bitabaza perezida wa repubulika kandi akabarenganura kuvuga ngo nditabaza perezida wa repubulika yewe turaturanye yewe ntuye mu irembo rye ubu rero niho aca aho hose haba ari ku nzu eh, bashenye basahuye ibyari birimo byose bashenye yasengerwagamo yari ihoteri ariko i- barayibujije gutangira aho niho aca yinjiriwe icyo kibanza aho kiri aho niho aca yinjiriwe noneho nsigaye nibaza niba ibintu biba ku muturanyi we wo mu irembo rye atabimenya ubwo si byo i- ibibera ku kibuye no ku gisenyi byamenyekana bite ariko se nyine nicyo na- nicyo nashakaga kuvuga ko muri abaturanyi ni iki kikubuza kuvunyisha ngo ugende ugere ikambere uvuge uti nyabuneka nimutabare
Ah, yewe umva ntekereza ko ibyacu bikomandwa na- na- na- na- nawe ahubwo yaba wambaza guti "U- ugejeje he uregera ijuru kuko ijuru ri- niryo niryo ri- ryonyine Hmm.
abanyarwanda baregera nta handi abanyarwanda baregera kandi si ryo ryenyine ariko nashaka kuvuga ko nka buriya um, witabaje inzego z'ubutabera ugahamagara nka minisitiri w'ubutabera ukamwereka icyemezo cy'urubanza eh, Mm.
kiguha uburenganzira kuri icyo kibanza cyawe ukarerekana ko Mm.
warengerewe ndumva Mm.
amategeko yakurenganura utarenganurwa bikaba ariho bigaragara yuko hari ikintu kibi kigukorerwa cya- kubera ko kiba kinyuranyije n'amategeko leta y'u rwanda igenderaho ahari navuga ngo ibyo nzabikora ariko mbere yo kubikora hagati aha baba bamaze kuzamura bamaze kuzitira bararara bazitira baragira bate gusa ubutabera bwo ubutabera bwo ntabwo
ubu rero yari madamu adeline rwigara umucanshi w'umuhisi ya sinapolo rwigara mu gihugu cy'u rwanda yayagana mugenzi wacu venuste nshimiyimana tugume mu rwanda ariko ubu tubabwira iby'impunzi aho ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr na leta y'icyo gihugu baheruka gutanguza uburyo bushasha bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu bisagara aho bakoresha ikarata ya mituweli abafite indwara zidakira nka diyabete kanseri bavuga ko ari ingingo itaborohereza kuko imiti bahora bahabwa ku buntu ubu batanga ibice cumi ku ijana ry'ikiguzi cyayo idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu rwanda kuva ku mwana gushika ku ukuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli iyo ngingo yafashwe na hcr ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ifadikanije na leta y'u rwanda yamara naho biri uko haracarimwo ingorane cane cane ku bantu bagwaye indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice cumi ku ijana by'igiciro c'umuti akarorero nk'umuti ugugwa ibihumbi mirongo ibiri vy'amanyarwanda umurwayi atanga ibihumbi bibiri ni mu gihe kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ndwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise impunzi turarira nyine ntakundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipusi ese iyo dipusa tuzayikurayo abo ni abasaza bageze muri za bukuru ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora nti- ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diyabete abafite indwara z'imigongo ind- indwara za kanseri indwara zi- zikomeye nyine nk'izo ngizo none nibavuga ngo uriha dipusa uzayikura hehe bayatwishyurire kuko yaseri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere yaseri ikomeze ituvure kuko yahoraga ituvura kadagi benwa icagiye acutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira n'abo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremvye kuko bayabuze urebye mu bantu bafite maladi koronike iyi irahenda cyane abantu bamerewe nabi cyane nanjye tuvugana imiti mu diyabetike imiti irangoye ntayo mbona ubu tumeze nabi cyane kandi hashere yahoraga iyiduha yose njyewe bahoraga ba- bantangira ibihumbi mi- mirongo inani none ubu nta na na- nta na kimwe ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko nta kazi mfite nyine ni ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro ingaruka ni uko tumerewe nabi urabona iyo ufite maladi koronike ukaba udafata imiti mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzaba bamerewe nabi cyane twifuza yuko byaguma gutyo barwase igafata sharje imiti y'abafite amamaladi koronike Eh, ikazibahereza imiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora badu- baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe ndumva baba bagize neza rwose utwara komite y'impunzi ziba mu bisagara patrice ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo cyamaze gushikanwa muri hcr ijejwe kubavuza hagati aho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko tujye turakenguruka cyane ni ni intambwe ikomeye turashimira leta y'u rwanda tugashimira hcr ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure twaraganiriye n'abatari bake abavuye i geneve kuri siege hari abavuye muri hcr nyine tu- tuvugana ingene vyogenda abarwayi indwara zidakira cyangwa n'abo basaza nabo nyine iyo mituweli zirabaraba turariko turagerageza ku- kubavugira kugira barabe ko aha yo bandanye bavura mugabo nta kirava muri mu kwivuza uburyo hcr afise abaganga indani muri hcr ariho umugwi w'abaganga ujejwe ibibazo nk'ivyo naho tutokwifuriza ko abantu bagwara urinze agwara azokwigora tuzofuma tu- dufashanya nk'uko twahora mugabo kuriha cumi ku ijana sico kumwe no kuri ijana ku ijana mu nama iheruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira hcr bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cotorerwa umuti hafi impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitanu nizo zivuzwa n'iyo mituweli ukitswe n'amagara atumbera ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikindi cangombwa c'impunzi gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko hosubira hagatunganywa ikindi kiringo co gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka cumi n'itandatu kuko ubuheruka hari abatashikiriwe ku mvu zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke abatabimenye pye claveni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
hari igihe cy'imungo naje gukunda umukobwa uwo mukobwa ariko yari uw'igiciro cyinshi naje naje kumwandikira musaba urukundo
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muramenyereye ko nkano mango mumaze kumva dutanguye gushiramo utuziki indirimbo zitandukanye tuba twinjemo ica gice tubatahirizamwo abanyu ahatandukanye tukibaza ko aho muri muriko mugira ibihe vyiza dufise uwa mbere ku murongo kizito ikaze ku ijwi rya amerika ego uherereye he
neza neza ni ngaha ndava mugabo kuva ku musenyi wanjye sabwe
neza neza ubu tuvugana mpagaze ngaha mu kibitoki aho bita ku ndava viraje Eh, haravugwa make ngaho ku ndava gakiza
Oh, ni ukuri neza neza mfite n'amahoro nta kibazo ndatekanye nta ngorane n'amahoro kweri turakina imana Mm. ugashaka gutasha nde uno munsi
ngo nari nifuje gutashya ababyeyi bandeze Mhm.
ariko umusenyi ndavuga nawe ndirige terasi ubwo na terasi Mm.
nkatakira na mama wanjye turi kumwe ngakunda abanyandweje n'isenge ari ngaho igihanga mu ntara ya bubanza nyene Mhm.
naho inkuye ezekiyeli ari ngaho mu marambya i bujumbura Mhm.
ko sinibagiye umufasha wanjye n'ingondo byanje bose turi kumwe ngaha nyene ku ndabo Mm. urakoze cyane eh, kizito ugira umunsi mwiza ngaho mu cibitoke reka tuce tugushiramo n'aka karirimbo k'umuhanzi wo mu rwanda kizito mihigo mwitirano ego ugira umunsi mwiza Mhm. akaririmbo ni inuma nkuko nari ndabivuze n'akaririmbo k'umuhanzi wo mu gihugu cy'u rwanda kizito mihigo inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo udutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wa numa we ngwino wa numa we ngwino ngwino twibanire wa numa we ngwino
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni inuma k'umuririmbyi wo mu rwanda kizito mihigo ari no mu myiteguro yo gutanguza gukomeza ama- atanga ivyigwa vya muzika nk'uko yari yarabikoze mu mwaka uheze eh, ku bari mu buruhuko ku bana bari mu buruhuko tuzomurondera abidusigurire turasi na elize kwindi murongo wa telefone elize ikaze
ndabahaye mwaramutse n'amwirigana n'aho muherereye Eh, guherereye hewe wahubwo ahantu muri tanzaniya Mm, amaja yo muri tanzania aho aho bita iruka simbawanga Mm. hanyuma ugashaka gutasha abandi uno munsi gahirize ndahera ku babyeyi banjye papa na mama bamwita ndayisenga demusi papa m- mama bamwita nahimana izini na ba data bukwe na mabukwe batoyi banjye na ba shemeji sinibagiye abarimu banyigishije kuri iyi sekomera yo gutaramuka na poromosiyo yanjye aho iherereye hose n'abandi banzi ngaho mu gutaramuka urakoze cyane elize ngaho muri tanzania nawe we ugira umunsi mwiza namwe mugire zimwe kujya kuziga amerika yego ugira umunsi mwiza ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
Uriho, uriho.
akaririmbo ni vuga vuga n'akaririmbo ka amlison ni umuririmbyi w'umurundikazi ari kwiga mu gihugu cy'ubushinwa naho aririmbira muri kino gihe reka tukabasigire tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira igihe cy'isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda hari amakuru tubafite igihe cy'isaha cumi na zibiri muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu rero muri ibyo biganiro bitandukanye yakoze magbiri ya bero yegeranije amajwi yacu na ingenieur joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mwumva na lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda c'ejo rya amerika tubifurize kururanirwa ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro c'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe